murumva ni radiyo rya amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda muri kumwe nanjye eugenia mukankusi ndabasuhuza mwese kandi mbaha ikaze mu makuru yacu ya mu gitondo turahera kubavugwa hirya no hino ku isi mugezweho na aloyizi bigirimana aloyizi buramutse neza mwaramutse eugenie perezida wa ghana nana akufu ado yaratahukanye intsinzi ya manda ya kabiri inyuma y'amatora y'umukuru w'igihugu aho abakandida babiri ba mbere baronse amajwi yegeranye cyane komisiyo y'amatora yabitangaje byo ku munsi wa gatatu aho yatsinze uwo batavuga rumwe igihe kirekire john mahama akufo wo mu mugambwe new patriotic party yaronse amajwi mirongo itanu na rimwe n'ibice mirongo itanu n'icyenda ku ijana mu gihe mahama nawe wo mu mugambwe national democratic congress yatahukanye amajwi mirongo ine n'indwi n'ibice mirongo itatu na bitandatu ku ijana by'abatoye nk'uko byashyikirijwe n'umukuru wa komisiyo y'amatora jean adukwei mesa ibyavuye muri ayo matora nyine ku ruhande rw'abashinga amateka ntibiramenyekana mu gihe byatangajwe ko amatora yabaye mu mahoro igipolisi cyavuze ejo kuwa gatatu ko abantu batanu bishwe mu bwicanyi bufitaniye isano n'ayo matora nyene muri ghana ubutegetsi bumaze guhanahanwa mu mahoro inshuro ndwi kuva hagarutse intwaro ya demokarasi haraheze imyaka mirongo itatu injyane z'inyuma y'amatora zamye ziherera mu butungane ibitamenyerewe mu bindi bihugu byo muri ako karere muri afurika kandi umutegetsi wa oni yavuze ko sudani iri mu bihe ikeneye gushigikirwa mu gihe iriko iragana ku ntwaro ishingiye kuri demokarasi kandi ikeneye imfashanyo y'amakungu kugira ihangane n'ibibazo by'ubutunzi rosemary di carlo icegera c'umunyamabanga mukuru wa onu ajejwe ibibazo bya politike no kubungabunga amahoro muri sudani na sudani y'ubumanuko yabibwiye akanama ka onu kajejwe amahoro n'umutekano ku isi ku munsi wa kabiri itariki ya cumi n'icenda ukwezi kw'icumi na kabiri sudani izoba ikwije imyaka ibiri ivuye mu myiyerekano yarangiye perezida omar bashire akuwe ku butegetsi mu kwezi kwa kane bibiri na cumi n'icyenda sudani irongowe n'akanama kagizwe n'abasirikare hamwe n'abasivile ariko di carlo avuga ko sudani igifise ibibazo by'amacakubiri ashingiye kuri politike hamwe n'ibibazo by'ubutunzi umushikirizamanza mukuru wa sentare mpuzamakungu mpanabyaha yatangaje ejo kuwa gatatu ko yugaye amatohoza y'ibanze ku byaha byo mu ntambara bikekwa kuba byarakozwe n'abasirikare b'ubwongereza inyuma y'aho inteko mvamakungu zirongowe na amerika zitereye igihugu ca iraki ibi fatu bensuda abitangaje inyuma y'imyaka itandatu hakorwa amatohoza ku nyifato y'abasirikare b'ubwongereza cane cane uko bafata abanyororo ba irake bafashwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi iyo sentare yirahe mu buholande yavuze ko hari ivyemeza biboneka ko abasirikare b'ubwongereza bakoze ibyaha byo mu ntambara ariko ejo ku gatatu yavuze ko atacemeza yabonye ko ubwongereza bwakingiye ikibaba abakekwa ibyaha baburanishijwe n'amasentare y'ico gihugu iyo sentare iriko irakurikirana kandi ibirego ku byaha byo mu ntambara byaba byarakozwe n'abasirikare ba leta z'ubumwe za amerika hamwe n'izindi nteko muri afghanistani amerika yamye yanka kwemera ububasha bwa cpi kandi igihe iyo sentare yiyemeza gutanguza amatohoza ku basirikare bayo mu ntango y'umwaka ico gihugu caciye gishavura congera gitere gitsure abategetsi b'iyo sentare hano muri amerika perezida donald trump yavuze ejo ku munsi wa gatatu ko agiye kubandanya urugamba rwo guhindura intsinzi ya perezida yatowe joe biden mu matora yabaye mu kwezi guheze mu gushingisha urundi rubanza ku byavuye mu matora ni nyuma y'aho sentare ntayinyuzwa ya amerika iteshereje agaciro urubanza yitwaye ku byavuye mu matora muri leta ya pennsylvania izi manza z'agasakisaki zikurikiye izindi nk'izi zitari nke Trump hamwe n'umugwi wamufashije kwiyamamaza batsinzwe mu twigoro twabo two gushaka gutwara iyindi manda y'imyaka ine urwo rugamba rwo kwitwara mu butungane rubandanya mu gihe intumwa z'abanyagihugu mu gihugu ari nazo zemeza uwatsinze amatora y'umukuru w'igihugu zitekanya gutora kuri uyu wa mbere
arabizi bigira imana urakoze kutugezaho amakuru avugwa hirya no hino ku isi mu kanya turajya mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika mu burundi abanyagihugu ba mu ntara zihana imbibi n'u rwanda repubulika ya demokarasi ya kongo na tanzania bafite impungenge z'uko bashobora kwandura ku bwinshi virusi ya korona kubera urujya n'uruza rw'abantu baca mu nzira zitemewe n'amategeko hari urujya n'uruza rw'abantu benshi cyane bapfa hakurya bagira kandi barihisha we ntushobora kumenya ko yaraye muri kongo cyangwa amaze y'iminsi kuko atari umurundi atari kwakura imbibe ziruga yariko baracengetera arashobora kuza avuye muri kongo akakirwa n'uvuye mu burundi uko bahurira mu mazi hagati mw'ijoro bagahanahana abantu bamwe bakaza abandi bakaza uwo ni umuturage utuye mu ntara ya rumonge ifatanye n'ikiyaga cya tanganyika si virusi ya korona ihangayikishije abarundi gusa indyane za politiki zadutse mu burundi mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu zatumye igisata cy'abaharanira agateka kazina muntu gicikamo kabiri bamwe babona ko imyaka itanu ishize yabaye mibi kuri icyo gisata ku rundi ruhande abatarahunze bakorera muri icyo gisata bashinja abahunze n'abakorana nabo kuba ibikorwa byabo ari nk'iby'umwanzi w'igihugu muri uganda ho minisiteri y'ubuzima iratangaza ko umubare w'abantu barimo kwandura virusi ya korona mu gihugu wiyongera cyane abasaga igihumbi banduye mu minsi itatu ishize bikaba ari ubwa mbere bibaye kuva icyorezo cyahadutse naho inaha muri leta zunze ubumwe za amerika leta mirongo ine n'icyenda kuri mirongo itanu zigize igihugu zaraye zirangije kwemeza burundu ibyavuye mu matora yo ku itariki ya gatatu y'ukwezi gushize kwa cumi na kumwe koleji y'abatora niyo itahiwe gutora umukuru w'igihugu nk'uko biteganywa n'amategeko izi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye ku buryo burambuye ni mu kanya ntimujye kure amakuru yacu tuyakomereze inaha muri leta zunze ubumwe za amerika radiyo ijwi ry'amerika ubu ifite umuyobozi mushya nibyo geoffrey mutagoma atubwira ejo kuwa kabiri bwana biberaji yamenyesheje abakozi bose b'ijwi rya amerika ko igihe cye cyo kuri uwo mwanya kirangiye kandi ko yifurije umuyobozi mushya amahirwe mu kuzuza inshingano zo kugera ku cyerekezo ijwi rya amerika rigamije nyuma yo kwegura kwa bwana biberaji michael park uyoboye ikigo cyigenga cya guverinoma ya leta zunze ubumwe za amerika gishinzwe iby'itangazamakuru mpuzamahanga usagm ari nacyo ijwi rya amerika ribarizwamo yahise uwitwa robert riley kuba umuyobozi mushya uyu riley yigeze kuyobora ijwi rya amerika mu mwaka w'ibihumbi bibiri kugeza mu mwaka w'ibihumbi bibiri na kabiri bwana riley kandi yigeze kwandika ashyigikira umuyobozi mukuru w'ikigo cyigenga cya guverinoma ya leta zunze ubumwe za amerika gishinzwe iby'itangazamakuru mpuzamahanga michael park ubwo umucamanza w'urukiko rw'igihugu yategekaga park guhagarika kwica amategeko agenga uburenganzira bw'abanyamakuru b'ikigo ayoboye uwo mucamanza yamutegetse kureka kwivanga mu mikorere y'itangazamakuru ry'ijwi rya amerika no guhagarika iperereza ku byo ritangaza hashize imyaka irenga ibiri perezida donald trump wa amerika agennye michael park kuba umuyobozi mukuru w'ikigo cyigenga cya guverinoma ya leta zunze ubumwe za amerika gishinzwe iby'itangazamakuru mpuzamahanga iki kigo kigizwe n'ijwi rya amerika radiyo iharanira ubwigenge bw'uburayi n'ibindi bigo by'itangazamakuru biterwa inkunga na amerika birimo radiyo televiziyo iharanira ubwigenge bwa cuba radiyo iharanira ubwigenge bwa ziya radiyo sawa n'ishami rya televiziyo alhura byombi bishinzwe amakuru mu rurimi rw'icyarabu yo mu burasirazuba bwo hagati na afurika ya ruguru itariki ya cyenda y'ukwezi kwa cumi n'abiri uko umwaka utashye amahanga ahimbaza umunsi mpuzamahanga wahariwe gukingira abaharanira agateka kazina muntu mu myaka itanu ishize mu burundi abakorera muri icyo gisata bamwe barahunze abandi baguma mu gihugu bamwe bashinja abandi ko bakorana na leta abandi bagashinjwa gukorana n'abarwanya igihugu umunyamakuru w'ijwi rya amerika pierre cave niyo nkuru uri kigali mu rwanda aragaruka ku bikorwa byaranze ayo matsinda muri iyi myaka itanu ishize indyana za politike zadutse mu burundi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu zatumye igisata c'abaharaniye agateka kazina muntu gicikamo kubiri bamwe barahunga abandi basigara mu gihugu abahunze igihugu babona ko imyaka itanu iheze yabaye mibi muri ico gisata erari nibizi atwara urunani rwabo coalition burundaise des défenseurs des droits de l'homme yavyiganije ijwi amerika kuri uyu munsi hahimbazwa umunsi mpuzamakungu w'abahariwe abantu baricwa ukamenya nta kibaye abantu baracanyuruzwa bagatogwa imivyimba bakagenda amazima yongwe harakoma gato yukaza wumva umuntu arapfunzwe bakacigwa imanza batanitabye no kwitaba canke n'imanza nazo ntizikurikiza amategeko nk'umumenyeshamakuru agiye gutohoza baciye bamufata atakibi yakoze uharanira agateka akazina muntu akagenda gukurikirana aho bariko barahohotera umuntu akaca afatwa nka rusansu miri kwiraba mu bakozi ugasanga itumye abarundi bagaruka muri bimwe by'intambara y'ubwoko ku rundi ruhande ariko abatahunze bakorera muri ico gisata bagiriza ba nibizi n'abo bakorana ko ibikorwa byabo ari nk'ivy'umwansi w'igihugu gerard hakizimana atwara ishirahamwe forikone f rigwanye ikimenyane na kamwana wa mama kuri mikoro y'ijwi ry'amerika ni ibikorwa akenshi usanga bihengamye ari ibikorwa bivuga igihugu kutariko ari bigomba gusubiza inyuma itsimbatazwa ry'agateka kazina muntu ari ibikorwa bihigira inyungu abipfuza ubutegetsi budaciye mu matora abahunze bobo siko babibona erani n'ibizi arongoye urunani rwabo yemeza ko batarabwa ryiza kuko badoma urutoke ku bitagenda neza mu gihugu bahunze twebwe tuvuga rumwe n'amategeko icyo ni icitwazo mu gihe werekanye aho ibikorwa bya leta bicumbagira yuko uri kurakorana n'ubutavuga rumwe na leta kutavuga rumwe na leta ni uburenganzira bw'umuntu uwo ari we wese binategekanijwe mu mategeko nimba turonka n'ayo makuru tuyahabwa n'abo muri leta turakorana n'abarundi bose mu budasa bwabo icyerekana ko tutari abansi ni uko umunsi abo batari muri leta bahavuye canke bagahohoterwa nk'uku bariko bahohotera abandi baza birukira twebwe imyaka itanu iheze n'abakorera mu gihugu bavuga ko itaboroheye kuko baburabujwe n'ibikorwa byabo byo gukingira agateka kazina muntu gusa gerard hakizimana arashima ko bataruhiye ubusa haravuzwa iby'ihonyabwoko ntiryaba twaravuga ko atakintu na kimwe kiranga ko woba ihonyabwoko mu burundi gihari hari abavuga ko amatora atoba ibyo byose byarabaye kandi biba amahoro n'umutekano murabona ko urundi bwaraye bukuwe muri bya bihugu byigwa muri ka kanama k'ishami mpuzamakungu oni zaba n'impunzi ziri inyuma y'igihugu zahungutse ku bwinshi tukadushima ingene gateka kazina muntu kifashe uno munsi twaragiye turahogwa ukuri twashikiriza ko tudashyigikiye abagombye gutembagaza ubutegetsi leta y'u burundi yemeza ko itazohengeshanya gukingira agateka kazina muntu n'abagaharanira prosper ntagwamiye umuvugizi wa leta yabivuze kuri uyu wa kabiri ariko arashima ingingo y'inama nkuru y'umutekano y'ishami mpuzamakungu oni yo gukura uburundi ku rutonde rw'ibihugu bibangamiye umutekano ku isi uburundi burabandanya kumenyesha amakungu ko agateka kazina muntu kubahirijwe ko abenegihugu bari ku kivi mu bikorwa by'iterambere leta y'uburundi iboneyeho aka karyo ko gusubira kwiyemeza kandi kubandanya ihagarariye amahoro n'umutekano nkako iryo ni ryo hangiro rya leta naho biri uko iyo leta yagirizwa guhohotera ako gateka ndetse abashingwamanza baramaze gushikana amadosiye atari make muri sentare mpuzamakungu mpanabyaha sepeyi y'abakekwa ko ayo mabi metere rambere nigarura ni umwe muri abo bashingwamanza abantu barenga ibihumbi bibiri nibo bashoboye gutanga amakuru n'ivyagiriji biraheza birashikanwa mu biro vy'umushikizamanza wa sentare mpuzamakungu mpanavyaha ari naco mbere icatumye mu harugururwa amatohoza nyezina n'amadosi rero yatanzwe harimwo abari mu gihugu n'abari hanze bategerezwa rero nabo guhinyuza amakuru baronse ibyo bita verifikasiyo tukibaza yuko ata gihe kinini gisigaye kugira ngo basabe isentare kubaha uruhusha rwo gutanga imitahe ku bakekwa ko ibyo byaha bakubitwa intahe mu gahanga kuko ibyaha byakozwe mu burundi n'ibyaha bitagirirwa ikigongwe ni ibyaha bitata igihe urunani rw'abaharanira agateka kazina muntu mu burundi rwemeza ko ibice birenga mirongo umunani ku ijana byabo basigaye bakorera hanze y'igihugu kuri uyu munsi oni isaba amaleta ku isi gukingira abitangira abandi mu gukingira agateka kazina muntu mu itangazo ryayo oni yibutsa ko abo bakwiye gukora ataho begamiye haba kuri leta canke ku migwi igwanya leta pyeklaven nkuru kigali ku bwijwi ry'amerika
turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'ijwi ry'amerika mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mwodushikiriza n'ibindi vyiyumviro n'ivyifuzo mufise vyodufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibaraje ishinga mukoresheje urubuga rwa facebook voa radiyo yacu canke inomero yacu ya whatsapp ikurikira agasaraba rimwe kabiri zero kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
umubare w'abantu barimo kwandura virusi ya korona muri uganda urimo kwiyongera cyane ku buryo imibare mishya itangazwa na minisiteri y'ubuzima yerekana ko abasaga igihumbi ari bamaze kwandura mu minsi itatu ishize bitari byakabayeho kuva aho icyo cyorezo cyadukiye mu gihugu inkuru irambuye n'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika muri uganda ignatius bahizi minisiteri ishinzwe ubuzima bw'abantu itangaza ko icyorezo cya covid cumi n'icyenda gitangiye gukwirakwira mu bantu bari hejuru y'imyaka mirongo itandatu kandi cyari cyaratangiriye mu bafite imyaka yo hasi avugana n'abanyamakuru kubagezaho imibare mishya y'abanduye uwungirije minisitiri ushinzwe iby'amagara y'abantu joyce kaducu yavuze ko ibi bisobanuye yuko n'umubare w'abahitanwa n'iki cyorezo ugiye kwiyongera As Ugandan outbreak has progressively shifted from the younger population...
Ati ubwo iki cyorezo gikomeje kuva mu bakiri hagati y'imyaka mirongo itatu kugeza kuri mirongo itatu n'icyenda ubu akaba gitangiye kwibasira abantu bakuze guhera ku myaka mirongo itanu no kuzamuka bivuze ko tugiye kubona abantu benshi muri iyi myaka batangira gupfa ubundi abantu ntabwo bari barimo kurwara bikabije cyane ariko ubu bagiye gutangira kurwara kugera kuremba bivuze ko n'umubare w'abazapfa uziyongera twese ibi biduteye impungenge kandi imibare y'abanduye yatangiye kurenga ububasha bw'igihugu gifite mu by'ubuvuzi abashinzwe iby'ubuzima bagaragaza ko ibipimo byakozwe ku itariki ya gatandatu ukwezi abantu amagana arindwi n'umwe basanganywe iyi virusi naho ibipimo by'umunsi wakurikiyeho byo biyisanga mu bantu amagana atandatu na mirongo itandatu bivuze ko mu minsi ibiri yonyine abantu basaga igihumbi na magana atatu banduye iki cyorezo akaba abaye ubwa mbere mu gihugu kwandura umubare munini nk'uyu mu gihe gito cyane kuvaho icyorezo cyadukiye hano mu kwezi kwa gatatu k'uyu mwaka minisitiri kaducyu yanavuze ko leta irimo gutegura indi migambi yo kwirinda iki cyorezo gishobora kuba kirimo congerwa umuvuduko n'ibikorwa bya politiki byo kwiyamamaza biri mu gihugu ubu ngubu muri iyo migambi leta irimo gutekerezaho yasobanuye ko harimo gusubizaho amabwiriza ya guma mu rugo ni muri urwo rwego rw'ibikorwa bya politike leta ivuga ko birimo gukusanya imihumbi y'abantu bamwe mu bakandida ku mwanya w'umukuru w'igihugu robert cyaguranyijwe nka bobi wine w'ishyaka rya nup hamwe na patrick amriat w'ishyaka rya fdc baherutse gufatwa n'igipolisi bashinjwa kurenga ku mabwiriza yo kwirinda iki cyorezo kubera ko bakoraga amanama ahuza abantu benshi cyane kandi akanama gashinzwe amatora karabategetse kutarenza abantu magana abiri mu manama yabo ya politiki icyakora mbere y'uko ku kwiyamamaza gutangira imirimbanyi hamwe n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi babusabye kuba busubitse aya matora kugeza ubwo iki cyorezo kizagabanukira bavuga ko bigoye kubuza abaturage kwitabira amanama yo kwiyamamaza muri politike ariko leta irabyanga nubwo mu kwezi kwa gatandatu perezida museveni yari yaravuze ko igihugu kitazategura amatora mu bihe nk'ibi by'icyorezo cya korona gusa nanone ukurikije ibyatangajwe na perezida museveni ubwe mu kiganiro aherutse kugeza ku banyagihugu gifashe kuri iki cyorezo umubare w'abo kirimo kwicyura cyari mutoya cyane ugereranyije n'uwabanduye ati nk'uko bigaragara ab'iki cyorezo kirimo guhitana bacyari bakeya kubera imigambi yo kwirinda ikaze twari twarashizeho mbere icyo gihe abarwayi bari bakeya cyane bivuze ko n'abavuzi babitagaho cyane ariko n'aho bigeze tugomba gukoresha imbaraga imibare ya minisiteri ishinzwe ubuzima bw'abantu yerekana ko abanduye bari hafi ibihumbi makumyabiri na bine ku bihumbi amagana atandatu na mirongo itanu na bibiri bamaze gukorerwa ibipimo by'amagara iyo mibare isobanura ko hafi ibihumbi icumi kuri bo bamaze kuvurwa bagakira naho amagana abiri na barindwi bo akaba bamaze gupfa hagati aho minisiteri yaburiye abantu kugabanya ingendo zitari ngombwa cyane cyane cyane zigana mu mujyi wa kampala kuko ariho havumburwa umubare munini w'abandura buri munsi kuruta ahandi hose mu gihugu nubwo n'utundi turere twose turimo abarwayi iyi minisiteri kandi ikanasaba abantu kutisuka mu biturage bava mu mujyi wa kampala mu bihe byo gusoza umwaka byegereje kugira ngo batahajana uburwayi ubusanzwe umubare munini w'abantu batuye kampala no mu yindi mijyi basubira mu byaro aho bavuka kuba hamwe n'imiryango yabo mu bihe by'iminsi mikuru ya noheli no gusoza umwaka ignatius bahizi ijwi rya amerika uganda tukivuga ku bijyanye n'icyorezo cya covid cumi n'icyenda abanyagihugu ba mu ntara z'uburundi zihana imbibi n'u rwanda repubulika ya demokarasi ya kongo na tanzania bafite impungenge ko bashobora kwandura ku bwinshi virusi ya korona kubera urujya n'uruza rw'abantu binjira mu gihugu baciye mu nzira zitazwi imbere y'amategeko ni inkuru radiyo ijwi rya amerika yabateguriye ifatanyije n'abanywanyi bayo mu burundi dusomerwa na desire hatungimana uri i kigali mu rwanda nubwo imbebeye nka zose zisa n'izicugaye bamwe maremesha kiyago basanzwe bafasha mu bijanye n'amagara y'abantu bo mu ntara zo mu buraruko bw'igihugu bavuga ko hari abantu bajabuka imbibe baza canke bagenda muri Kongo no mu Rwanda ivyo biruko no mu ntara zo mu banuko bushira ubuseruko bw'igihugu nko mu ntara ya Rumonge iri ku nkengera z'ikiyaga Tanganyika abava Tanzania na Kongo bakunze gushikira kubw'imirimo baharangurira abanyagihugu bavuganye n'isoko ryacu bo muri ako karere bavuga ko bafise amakenga hanini ku bantu binjira badapimwe turafise nk'umweha wo muri gitazi uri muri mu ntara ya rumonge hakabaho uwo bita mu kiringi uri muri kabezi muri ntara ya bujumbura hariho n'ahandi hantu nyine hakunda kuba hari abantu muri kabezi no ku nyamugari no mu ruziba aho bita kuri olympique aho hose barahinjirana barovyi rero mu ncamake uko iyo myeha yose iri barakwiye kuhashira n'abapima kuko hari uruja n'uruza rw'abantu benshi cyane bapfa hakurya bagira kandi barihisha ewe ntushobora kumenya ko yaraye muri kongo cyangwa amaze iminsi kuko atari umurundi atari kwakura imbibe ziruga yariko baracengetera arashobora kuza avuye muri kongo akakirwa n'uvuye mu burundi uko bahurira mu mazi hagati n'ijoro bagahanahana abantu bamwe bakaza abandi bakaza umuremesha kiyago wo muri komine kabezi avuga ko bene abo bantu babatera ubwoba bwo kwandurikiza kuko benshi bashikira mu mihana yabo ataco binona nk'abo bantu baje bagasukinwayo none ko bashikira mu miryango yabo hama bukeye mu gatondo basanga bagiye mu ngoro y'imana gusenga nabo ntituramenya ko yaje yashikiye mu muryango hama mu gatondo akaza gusenga bajya abantu bicara nabo mu ngoro ahantu ku masengero menshi no muri uyo muryango adashobora gushika ajanye ibiyomuge umwana wiwe mu gatondo agashika ku ishuri nawe ashitse ntareka kuyambira papa wiwe none hoho aho hose turafise amakenga benshi bazana mu za rumonge mbega tumenya gute ko batumwe no kubatara ibintu biri uko mu gihe abanyagihugu basa n'abatacitayeho ibyo kwirinda kwandurikiza ca virusi ya korona ingingo yo gukaraba amazi meza n'isabuni mu ntoke ni imwe mu zari zageragejwe kubahirizwa isoko ry'ijwi rya amerika ryaciye mu bibanza bitandukanye ritubwira ko indobo z'amazi yo gukaraba zigiteretswe mu bibanza abajejwe intwaro bategetse ko zijamwo ariko kenshi ugasanga ziragaragara atamazi bashizemwo izo usanga zirimo amazi nazo ugahura atasabune ukaraba ihari ingingo yo gusiga imetero hagati y'umuntu n'uwundi ikurikizwa mu masengero amwe amwe gusa naho nyene abakristu bashitse hanze baca baramukanya ukuri kwamye mu kugumbirana mu gukorana mu ntoke mbere bakanasomana icibagiwe co n'ikoreshwa ry'ubufukamunwa no kwa muganga abakozi baho niba usanga babwambaye nko ku bitaro prince jean charles isoko ryacu ryaciye rivuga ko n'ababwambara ari nka cumi ku ijana gusa uyu munyagihugu aba mu ntara ya gitega afise impungenge ko ikiza ca virusi ya korona gishobora kubangamira abantu kubera uku kudakurikiza ingingo zo kukigwanya ibintu bari bagize ivyo gukaraba ndabona benshi babihevye bibaza nk'ikiza caraheze kandi kitarahiye ahubwo n'abasore babyijukire babishiremo ingingo hamwe no mu masoko hose tuzatwinjira ko tubanje gukaraba nombo natwe tuba turiko turikingira ahandi ho bakabifata minenegwe kirasubira gukwiragira mu gihugu usange tugize ingorane kandi hari hafashwe ingingo nziza yo kukigwanya ubushikiranganje bw'amagara y'abantu buherutse gutanga ikiganiro ku bamenyeshamakuru buvuga ko abafashwe n'ico kiza biyongereye muri amezi abiri aheze kandi ku bice mirongo icenda na bitanu babaje bava mu bihugu vyo hanze na cane cane abaca ku kibuga c'indege muri rusange abinjiye mu gihugu bashikira mu kato mu mahoteli atandukanye ariko amatohoza yakozwe n'isoko ryacu ni uko abo bitwa ko bari mu kato ni uko atawukurikirana imibereho yabo maze bigatuma basohoka amahoteli bakaja kurondera ivyo bakenera twovuga nk'abatwiganiye ko bashobora kuja kwimwesha kurondera utwo bakenera ku masoko n'ahandi muri uku kwezi kwa cumi na rimwe guheze umushikiranganji tadendi kumana yarasiguriye abanyagihugu ku bijanye n'ingene boshigikira mu kugwanya virusi ya korona by'ukuri bugaruka kuri za ngendo zo kutaramukanya kutagwana mu nda no gukaraba kenshi gashoboka n'amazi meza n'isabune tugize iminsi tubisubiramwo aka gahengwe imana yaduhaye ntidusamare kuko murazi yuko mu bihugu byose baronse agahengwe barijajara ikigaruka yigwije na gatatu by'ukuri umwe wese ahari amenye yuko ari uruhara rwiwe atari akazi konyine k'ubukiranganji bw'amagara y'abantu ahubwo ari umurundi wese kugeza ubu abamaze kwandura virusi ya korona mu gihugu cose baharurwa ku majana atandatu na mirongo icenda na babiri ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bwemeza ko ari umuntu umwe amaze kwitaba imana ariko amakuru dukura hirya no hino mu bantu aremeza ko hari abantu ibipimo vyerekanye ko bafise ico kiza kandi kikagira ko kikabahitana ubushikiranganje ntibubimenye desire hatungimana arakoze kuri iyi nkuru ijwi rya amerika ryabateguriye rifatanyije n'abanywanyi bayo mu burundi
bakunzi ba radiyo ijwi rya amerika mutuye mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira radiyo kominoteri de la voix de mikeno ibunagana ku murongo wa fm mirongo cyenda n'icyenda n'ibice birindwi radiyo ngoma ya mani yo mu mujyi wa baraka kuri fm mirongo urunani n'umunani n'ibice umunani radiyo baraka fm nayo yo mu mujyi wa baraka ku murongo wa fm mirongo cyenda na kane n'ibice bine radiyo kominoteri la verite ikorera mu mujyi wa kiwanja kuri fm mu mirongo ugwenda n'ugwenda n'ibice zeru naho ku badukurikira muri mu majyepfo ya uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radiyo ijwi riyobora voice of muhabura ku murongo wa fm mirongo inani n'umunani n'ibice icyenda ni radiyo ijwi rya amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru
muri leta zunze ubumwe za amerika leta mirongo ine n'icyenda kuri mirongo itanu zigize igihugu zaraye zirangije kwemeza burundu ibyavuye mu matora yo ku itariki ya gatatu y'ukwezi gushize kwa cumi na kumwe ku wa mbere w'iki cyumweru gitaha koleji y'abatora niyo itahiwe gutora umukuru w'igihugu nk'uko biteganywa n'amategeko thomas kamirindi arakomeza iyi nkuru itegeko rivuga ko leta zose zigomba buri yose kuba zarangije kwemeza burundu ibyavuye mu matora iminsi itandatu mbere y'uko koleji y'abatora iterana ejo rero ku wa kabiri zose usibye leta ya wisconsin mu burengerazuba bwo hagati bw'igihugu zarangije kubishyiraho umukono na kashe no kubyoherereza i washington dc umubitsi mukuru w'impapuro n'inyandiko z'igihugu na perezida w'umutwe wa sena y'inteko ishinga amategeko y'igihugu congress wisconsin nayo yatangaje ko izabitunganya mbere y'uko iki cyumweru kirangira joe biden w'ishyaka ry'abademokarate niwe watsinze muri iyi leta ya wisconsin donald trump w'umurepublikani yayitanzemo ikirego asaba ko ibarura ry'amajwi risubirwamo byarabaye ibarura rya kabiri naryo ryerekana nanone ko biden ariwe watsinze trump yarabijuririye aya makimbirane atararangira niyo yatumye leta ya wisconsin itinda kubahiriza itegeko ryo kwemeza burundu kimwe n'izindi leta ibyavuye mu matora yo ku itariki ya gatatu y'ukwezi gushize nubwo leta zose zarangije gutanga imyanzuro y'amatora biden ntaremezwa burundu ko ari we watorewe kuzayobora leta zunze ubumwe za amerika hasigaye izindi ntambwe ebyiri iya mbere ku wa mbere w'icyumweru gitaha ku itariki ya cumi na kane y'uku kwezi kwa cumi na kabiri abagize koleji y'abatora ya buri leta bazateranira mu murwa mukuru wa leta yabo kugira ngo nabo bemeze ibyavuye mu matora ku rwego rwa buri leta bikurikije leta biden yatsinzemo yizeye igiteranyo cy'amajwi magana atatu n'atandatu azava muri koleji z'abatora zose kuri magana abiri na mirongo itatu n'abiri ya trump biden akeneye amajwi ya koleji y'abatora magana abiri na mirongo irindwi gusa kugira ngo atsinde koleji z'abatora za leta zose nizimara gutora ku wa mbere utaha zizoherereza raporo yazo inteko ishinga amategeko kongeresi intambwe ya kabiri isigaye rero ni ibarura ry'amajwi y'izi koleji z'abatora kongeresi imitwe yombi iteranye izakora ku itariki ya gatandatu y'ukwa mbere gutaha kongeresi niyo izemeza burundu bidasubirwaho insinzi ya joe biden ibyumweru bibiri mbere y'uko yimikwa mu mirimo ye ya perezida wa mirongo ine na gatandatu wa leta zunze ubumwe za amerika inshuti mwaramuduteze amatwi ibiganiro byacu by'iki gitondo birahumuje ntimuze gucikwa n'ibiza gukurikira tubashimiye rero kuba mwahisemo gukurikira radiyo yanyu ijwi rya amerika bakozi kandi bagenzi banjye bose bagize uruhare muri ibi biganiro byari bihagarariwe na edi rwema fasiteri gebehu niwe washyize hamwe amajwi kuri mikoro mwari kumwe nanjye eugenia mukankusi tubasezeye tubifuriza amahoro n'amahirwe muri byose aho muri hose mukomeze kandi kwirinda icyorezo cya virusi ya korona
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.